pazuwika bye cyane gabanyijwe ibizamura cyane nawe oya wanagege ni gutyo ariko se wakumvise ibyo gigakubwira Ntabwo ndumva icyo- rego imushyo kuri iyi ndirimbo umva paza atangiye kuzana bimwe bishya reka nanjye umuziki ndawuzi wana Genda.
ngaho dusubiremo rimwe noneho nimo mwumva ntabikoze neza
umva ahubwo we ko nshimye turimo kurepeta ntimwarangije kubwira iwanyu ko tugiye gusubira i Njye niyo kigali kuririmba.
ntababwira.
sha njyewe wapi ntabwo ndababwira ariko ngomba kubibabwira uyu munsi mbasaba n'uruhushya baba we ibaze babangiye we aka ntabwo banyangira njyewe ntabwo bishoboka yabaye yewe sha imana idufashe Weho muri Ha, birimo.
njye sinizeye ko papa noneho azamura uruhushya pe ahubwo se we ninde muntu mukuru uzaduherekeza biki ariko mani ukamuhora turi abana ku buryo duhugomba guhora duherekezwa koko ko se wamugana kandi ikindi njyewe kigali ndayizi nta nubwo ibyo twayaba byose rwose se.
mpari basasa nika atangiye kwiyemera Ya, ntabwo ari ukwiyemera ariko nta muntu mukuru rwose dukeneye ko rwose aduherekeza noneho rero reka mbabwire mureke tuzagende twambaye iniforume z'ishuri kugira ngo tutazabura ese ko munseka ariko shabura ati ntukansetse njyewe anike njye i kigali nambaye unifomu mu kiruhuko Eh, eh, eh. ubwo si watubona ntihajya ngo nta yindi myenda tugira ubundi njyangire iniforome y'ishuri ahubwo we mureke tuzambare ya myenda simbi yatudodeye Ariko Biki?
ko- reka- reka.
ariko muri abaturage kweri sako muzamenya ko muri abasuperstar ryari ko yegura reba duhingutse imbere ya riderman twambaye ibisa
reka njye sinabikora mwabaye mutego ndebe nawe ukuntu yabifata aha cyari igitekerezo da nta kindi reka reka ibyo byo turakigaramye kugenda rwose.
twambaye bisa ntabwo byavamo rwose Habe.
buri wese yakwambara agasitira akunze ha ibyo ni sawa tu none se ahubwo we twemeje ko tuzijyana cyane rwose tuzijyana
sha iyi ice cream yaryoshye pe Mm. vanilla ni iya mbere wapi mango yanjye maze niyiryoshye wapi sha ariko ushate si ndishimye kuba konseri isoza ibiruhuko ibaye waraje sineruka gusohokana nawe pe sha jenge ntabwo ndi wuyizemo amazenge mva kandi kubera iki se maze iminsi mfitanye agahenge na mama ntabwo nshaka ikintu kigarura ibibazo pe kandi ikindi nabimenye ntinze sinabimutunguza rwose tese wari umusabye yari ukwima akarukwima ariko wagerageje ariko je nawe ishyire mu mwanya wanjye ubu namuhera amubwira ngo nimugoroba ndashaka kujya mu gitaramo koko Eh? none se kucecetse nta kintu uvuga
sha ndimo gutekereza ukuntu abajama banjye bari bube bari kumwe n'amabebe yabo njye ndi aho ngaho nigunze to sha byihanganire pe ubutaha wenda bizakunda nimba navuze kare ndabizi ukuntu ukunda umuziki rero sibyo ntibikubuze kwishima
ubwo se nakwishima hano udahari ndabyinana nande se ubwo amva ariko nawe ariko nta kundi be Ii, je Mm.
nanjye byari kunshimisha iyo mba mpari pe ahubwo reka ntahe burije Mwah.
Eh, mama uracyabagara za mboga Ii, hari hajemo urwiri rwinshi valanti Eh, kohe watinze ku isoko se ni amahoro ibyo wari wagiye guhaha wabibuze oya nabibonye ahubwo nuko nanyuze ku kigo cy'urubyiruko nkajya kureba abapazi eee Mm. ahubwo mama eee nashakaga kubasaba uruhushya rwo kuzajya i kigali i kigali Mm.
i kigali gukorera iki valanti nyine ubushize tugiye kuririmbayo hari umuhanzi witwa Riderman wari wabwiye Gigi ngo bazakorana indirimbo ariko byaje kurangira yifuje ko twese nka sakwe tuyihuriramo eee ese mama ntiwumva ko mumaze gutera imbere kandi mwabitangiye mbona ari iby'abana biri aho yego mama natwe turumva ari amahirwe tugize none se muzajyana nande ni twese abo muri sakwe tuzajyana Hmm? niko valanti karame ahantu mutazi ubwo muzijyana hagize ikibazo mugira ubwo mama twabiganiriyeho kuko tumaze kuba bakuru kandi hakaba harimo abantu bamenyereye i kigali twumva nta mpamvu yo gukura ababyeyi mu mirimo ngo baduherekeze icyakora da abenshi nimugeze mu wa gatandatu Eh, ntabwo mwari bamuciye akenge tunayobye tuzaba dufite telefone twahamagara kandi ni studio tuzaba tugiyemo tugahita tugarukana twese ndumva mwarabiteguye neza rwose valanti Mm, none se mama muzamu uruhushya ndumva kuri jye nta kibazo ariko se buriya papa warabyemera valanti injira
muraho neza diregitiri eh sine ese ni wowe icara kuri iyo ntebe amakuru yawe ni meza nari nje kureba amanota ya cya kizamini nakoze ngo mpabwe umwanya mu wa gatatu niba yarabonetse ah harya uzi ko unyibukije ko baraye bayanzanisha reka ndebe
mana we imana imfashe mbe naratsinze oya humura reka tubanze turebe Mm, solange nicole dominique maniragaba innocent sine eh, sine dore n'ayawe ngaye eh, sine ikizamini waragitsinze uzimuka yesu we dore reba hano amanota wagize Murage baba we mana yanjye direkitiri murakoze murakoze murakoze cyane ni ukuri oya ni wowe wakoze kuko iki kizamini biragaragara ko washyizeho umwete rwose yego byo narize cyane ariko na musaza wanjye fisito yaramfashije hanyuma rero nubwo wimutse urabizi ko mu wa gatatu mukora ikizamini cya leta ni ugushyiraho umuhate nacyo ukazagitsinda umva direkitiri nzakora iyo bwabaga pe kuba ngize aya mahirwe sinayitesha sine ngaho rero kuraje kandi felicitasiyo murakoze cyane pereka njye kubwira papi iyi nkuru nziza Eh,
alo kire bite se ni sawa shati si umeze bon nanjye ni sawa kabisa nibereyeho mutu umva je yandahiyemo ntabwo uri buze muri konseri yigo sha niko bimeze ahubwo muze guhavinga fani kabisa shuza ukuntu bishyushye Mm, twagiye gushaka amasitire njye na bera turi bwambare nimugoroba ndumva sha mwashyushye bya hatari uze gukomeza unsunikira udufoto nanjye nihera akajisho ewa baye ahubwo ko nshagenga fone itaza kunsebya tesi karame tesi karame mama ese tesi wabonye ko muri firigo hari ka kaji ukunda nibyo sema merci pe reka njye kukanywa Mm, ubu ni se mwaganiraga ko numva mwari mwahimbawe ni kirezi wambwiraga ko we na bera hari igitaramo bagiye kujyamo na jay mu kanya saa kumi n'ebyiri cyateguriwe gusoza ibiruhuko he ku gitaramo cyane tesi utangiye kongera kujya muri za gahunda ntazi oya ntaho njya mama ndisomera iki gitabo
noneho byagenze bite ko nzi ko ibirori bitajya bigucika
nabimenye ntinze mbona ntabigutunguza ngo ngusabe uruhushya
ni amahorora tesi nibyo se koko ii erega mama uburyo we na tante mwanganirije inama mwangiriye narazumvise yo tesi biranshimishije kuba warumvise inama tukugira ko atari ugukwanga yego mama erega n'ababyeyi ntitwishimira guhora duhanganye n'abana bacu kandi ikindi tesi Mm.
burya umbwiye gahunda zawe sinakubuza kuzijyamo mama nzajya mbikubwira hakiri kare nubyemera ngeyo E, ndabona hakiri n'igihe ngahitegure nawe ujye muri icyo gitaramo ye mama uranyemereye mama urakoze urakoze cyane pe
alo tesi bite ni byiza sha valentine eh urakoze kumpamagara sha uzi ko nanjye nari buguhamagare umva mfite amakuru ashyushye ndahiro valentine uzi ko nanjye guhamage nkubwire ibimbayeho ariko sha banza wowe umva we uzi ko wabona mu minsi iri imbere nje i kigali wow wow valentine uzaba uje kunsura se we sha sinzi niba nzabona umwanya wo kugusura kuko tuzaba tuje muri studio kuririmbana na riderman ahubwo wowe wazaje kutureba sha nzareba ko byashoboka pe umva sha nyine valentine ndakora eh mbwira se umva we wakwemera ko mama yambaye uruhushya rwo kujya mu gitaramo naramusabye uravugisha ukuri byagenze gute ubwo sha yanyumvishe mvugira kuri fone mbwira kirezi ko ntari bujye muri konseri kuko namusabye uruhushya hakiri kare eh none se azi kuri bujyane na jay Ii, arabizi cyane ehe ngo ngwiki ubwo si ibyo bintu bishoboka gute we sha nanjye simbyiyumvisha pe ariko kuva nava ikabuto niyemeje kuzajya mbwiza mama ukuri ntihagire ikintu na kimwe muhisha ndakeka ariyo mpamvu yanyemereye aha mayo wowe ubu se ngewe nzagera kuri urwo rwego rwo kwisanzura ku babyeyi banjye humura ryari sha valentine nawe icyo gihe kizagererega ibintu biza buhoro buhoro ntuzi ko se nanjye byari bigoranye aha yaba byashobokaga kuko nanjye mu by'ukuri nanga guhishahisha utuntu ariko sha hari ibintu mba numva ntakisanzura kubwira ababyeyi
eh sine ubanza wabitsinze ndabona uje umwenyura papa nsanze nabitsinze pe ubu ngiye kwiga mu wa gatatu Hmm, sine uzi ko uri igitangaza reka nguhembe agafanta urakoze papa umva nari nifitiye n'inyota Hmm, Mm.
akira rwose sine warakoze gushyiramo umwete
ese gasaro yamenyeranye na itara rwose gasaro ntiyigeze arira ahubwo nahoze numva bisetsasetse imana we ndumva nishimye ko bamenyeranye pe
sine ese wagarutse disi gasara asinzira atakubonye nta kibazo pe papa ahubwo ambwiye ko gasaro bamenye ko umwitaho wakoze rwose pe erega cyagiye nuko bwari ubwa mbere nkoze imirimo nkita no ku mwana bikanshanga naho ubundi akazi ko mu rugo ni utuntu twanjye ahubwo anita Mm, nubona kanyuze kunshishirizaho akeyo hano ugiye mm, reka nze mbikore ahubwo hari ikintu nashaka kubabwira kijyanye n'akazi ntumbwire ko wabonye akazi ahandi ukaba ushaka kuva hano oya ni ikijyanye n'amafaranga umva ahantu naringize ubwoba pe amafaranga se ntitwumvikanye umushahara tuzajya tuguhemba Eh, ariko nkeneye amafaranga cyane ndagira ngo murebe ukuntu mwamamaye avansi ani ubu nta mafaranga mfite ihangane hasigaye ibyumweru bibiri nkaguhemba oya pe nimwihangane murebe ukuntu mungenza kuko ndayakeneye cyane
mwiriwe mwiriwe wiriwe sha fisito komeza turi mu gikari wiriwe papa valanti wiriwe ubu se kuje gufata amata bwije fisito Mm, nibwo nkiva ku ishuri ngeze mu rugo mpitanza
valanti karame papa zanira amata fisito yo kugemura ese fisito karame ubu ingo zose uragemura yo ko bwije iyi ubwo ari igare ntabwo bitinda ingo zose ndazigeramo
ese kwishura amasomo aragenda mwa biragenda nta kibazo ngaya fisito bitese Eh, ni byiza vava
niko muko karame kuva ryari se usigaye witwa vava
n'ubundi ni valentina papa ni uko inshuti zanjye nyinshi zikunda kurihina Hey, ese ra mushaka kuza i kigali ryari ko numvise nyoko abimbwira N- ni mu cyumweru gitaha mama yari yambwiye ngo muraza kubivugana none se papa muranyemereye
ese muri fisito karame wowe se wakwemere kujyayo oya ngewe kuko ntakiri muri sakwe ntabwo nzajyana nabo Hey, Mm.
rero valentine Mm.
nyoko yambwiye ko nta muntu mukuru muzajyana Mm.
dore muzagendera inzira imwe Ye, urakoze cyane papa niko twavuganye n'abandi tuzamara kuririmba duhite dutaha visito ngayihutana ayo mata
umva kire iriya gurupe ndayemeye mu kubyina we umva gebera nemera mbebe wambaye ikanzu y'umutuku ku ijwi yaririmba yakwica tekereza iyo nsi y'iki kirori we ubu nari kuzavuga iki dusubiye ku ishuri koko dore tesi we waje ryari Ye? We, mama mama yamarusha nanga kubabwira ngo mbakorere siripurize sha mu kanya turawubyina Ndahiro.
ni uko tubaye dutujeho gato jayisi ari he we nari nzi ko muri kumwe maze jenga uri imbere mureba hariya arimo kubyina ari he we mumunyereke sha mukorere siripurize ntabwo azi ko naje erega n'uriya wambaye ingofero y'umukara uri kubyina n'uriya mukobwa we uriya mukobwa wari kumwe n'uwahe
sha ntabwo tumuzi twamubonye kuriya ahubwo tesi ngwino tujye kumureba kubone oya ntaho njya pe ahubwo bera wajya ukambwira jay akaza hano reka nze mubwire ko waje tesi sha ese kire uriya mukobwa bari kumwe kuva ryari sha kuva konseri yatangiye abari bari kumwe ariko sha tesi nkubwiye uriya mwana azi kubyina ye jay yari yarigenjegaze kubyina Eh, ndabona muzanye tesi njye na bera turasubira reka tube tugiye kwibyinira
byo tisi burya waje kuki utambwiye kuje koko nkubwira iki se ko n'ubundi mbona wari umeze neza n'uriya mukobwa tisi uriya mwana nabaho mbonye umuntu unyemeza mbega kumbyirije we Eh, eh, eh, eh, ahubwo ngwino nawe sha tujya kubyina urambara si nshaka kubyina jay ahubwo ngwino tujye kwicara hariya hari icyo nshaka ko tuvugana wapi wana tisi uratangiye bya bindi byawe byo gushaka kumbihiriza reka mbinisubire kurya shora mu kanya jay jay